وعن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ابن عباس sahaabdicha jedhamu kanarraa siif odeysa rabbi sarraa haa jaalatuuti inni sahaabdichi kuni أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول جد جد حديثا نوف دبر رسول الرّ rasuulli jedhe jedhee rasuularraa nuuf dabarse fa'amma rukuucu ammoo rukuuca kana jedhe rasuulli rukuuca gizee namni dhaabbatarraa fixatee rukuuca godhu san rukuuca kana facazimuu guddisa fiihi rukuuca keeysatti rabbii keeysan guddisaa jedhe rasuulli ruku'a keessatti rabbi guddisan akkam jedhanii ruku'a keessatti rabbii ifii akka itti guddisanii duuma subhaana rabbiya alcaziim jedhanii rabbi guddisan kuno subhaana rabbiya alcaziimi jedhanii rabbi guddisan wa amma sujuudu ammoo sujuuda yoo sujuuda humna sujuudaa geettani fajtahiduu jajjabaadhaa tattaafadha fajtahiduu tattaafadhaa fi du'aa'i kadhaa rabbii keeysatti tattaafadhaa jedhe rasuul jajjabaadha yookaan tattaafadhaa fi du'aa'i du'aa'ii rabbi kadhatuu keeysatti tattaafadha maaliif jennaani faqaminuun dhugaadha faqaminuun dhugaadha maaltu dhugaadha haqeequn jechu dhuga ayyustajaaba owwaatamuun lakum isiniif owwaatamuun dhugaadha jedhe sujuuda keeysatti yoo tattaafattanii du'aa'ii gootan namni sujuuda keeysatti tattaafatee rabbi kadhate faqaminuun dhugaadha ayyustajaaba owwaatamuun lakum isiniif sujuuda keeysattiin kadhaan isin kadhattan isinii owwaatamuun dhugaa jedhe nabi muhammad jechi nabi muhammad saadiq almasduuqi rasuulli keenna sujuuda keeysatti namni du'aa'ii kadhate rabbiirraa hin dhabu hadiisa eeganaa dhufu keeysatti aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbihi wahuwa saajid irra wanni gabrichi rabbii ifitti dhihoo tahu yeroo sujuudu keeysatti gabrichi yeroon inni akka malee rabbitti dhihaate dhiheenna rabbii gizee gabrichi tokko godhatu gizee rabbii fi fuula bareedaa kanaan sujuuduuf yeroo kana keessatti egaa rabbitti dhihaatte itti himatuu qabda hajaa tan teetiya hiree jabduu jechuu sujuudni keeysatti du'aa'ii rabbiin namaa laaffise kadhatuuni waan jabduu takka وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ودو حديثك رفيجو aqrabu irra dhihooni maa yakuunu waan tahuu alcabdu gabrichi min rabbihi rabbii isatti irra dhihoo wanni gabrichi tahuu wahuwa saajidun haala sujuuda godhuuniya haala sujuuda godhuun rabbitti akka malee gizeen gabrichi tokko rabbitti dhihaatu sujuuda keeysatti irra rabbitti dhihaataya wahuwa saajid eega dubbiin akkas taate faaksiru du'aa'a heddummeeffadha addu'aa kadhaa rabbii heddummeeffadha fiihi sujuuda sanii keeysa kadhaa ifitti heddummeeffadhaya li'annahu min mawaaxini ijaaba bootowwan rabbiin du'aa'ii keeysatti namaa uwwaaturraa takka sujuuda keeysatti ifitti laafini ifitti laafin rabbii kan kee kana kadhadhu jechuu nu barsiisaya du'aa ini subhaana rabbi al'aalaa wabihamdihi eega jette yeroo takka jechuun waajiba hanga sadihi yoo jette ammoo kamaala hanga kudha tokko yoo jette soomaan qabdu achirrallee yoo itti dabalte hoomaami ammoo erga yeroo sadii jette du'aa'ii tan teetti fufi yeroo jarjaraa ammoo takkuma jettee achi duubatti hajaa tanteetti haasawadhu yoo imaamni kun dafee na jalaa ol deebi'e sujuuda keeysaa jette subhaana rabbi al'aclaa takkuma jetteetuma hajaa teessan rabbitti haasawattaya yoo qofaa tanteetii ammoo yeruma sadi jettee achi boodan hanga rabbiin sii laaffise sujuuda keeysatti heddummeeffattaya du'aa'in sujuuda keeysatti kadhatan ni qeebalamtii jedhe rasuulli hadiisa dabare keeysatti dhugaa qeebalamiinsi si rawaahu muslim وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول أكجد أبان هريرة أمس رب سر جالة رسول كان صلوات ربي وسلامه عليه كان تهجر رسول ته يقول كجد في سجودي سجود في كيسة رسول كجد تهجد أبا هريرة نوهما rasuulli sujuuda fi keeysatti ni jedha kadhaa inni rabbiin sujuuda keeysatti kadhatu kunoo takka tana maal jedha biyyan allaahumma yaa allah اغفر لي ناف أرارمي ذنبي بل ليساتي يكون له شوف إسيتو ناف أرارمي جد بل ليس ما تي شوف هايو وان أم بل ليس دلقتك كل الران إيسني ولتك أبتنا أرارم ربي جد diqqahu wajilla diqqahu diqqoo isiitiif sagiirahu jechu badii diqqoo isiitifi wajillahu guddoo badii an dalagellee rabbii kiyya naaf araarami xiqqoo maasiyaa xiqqoo wanni akka maasiyaan isii diqqootifi wajillahu ta maasiyaan isii guddollee rabbinaa araarami awwalahu ta an duraa cubbuu an duraa dalageefi وآخره تأم بودت دلق اللي ربنا فأرارا بودت تأم دلق إسلنا عرارا وعلانيته تأمل إسي دلق في وسره الأكسى إسلي تأم أكسي إينا مرة الأكسي دلق ربنا فأرارا مجد إيه سجود في كيسة رسول تنان كالتايا وعنف نجد نمني إلما آدم تهي كذنبي دلقو kadhaan tanaa ol inni rabbiin kadhatu hin jiru allahuma gfirlii dhanbii kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa aakhirahu wa calaaniyatahu wa sirrahu tanaa oli waa inni nafne gaasii achitti waa takkalle kana jedhee rasuulli kadhata sujuuda keeysatti jedhe abbaan hureyra rawaahu muslim وعن عائشة رضي الله عنها قالت أيو عائشة را أديفمه رب سرها جالسوتي قالت نجت افتقدت افتقدت نأبيجت النبي صلى الله عليه وسلم نبي محمد أبيجت آيون عائشة سبا كان هل كان تراك يا إفبراد أبيجت فرادت akkanuma zaata leeylatin saahiba halkanii takka keeysatti tataraan tiyyaa if biraa dhabe firaa dhabe jedhe duuba halkan sunilleen halkan shacbaanaa ka bultee kudha shan gaye halkan san jedhanii duuba rasuulli halkansan dhaabbatee salaatee dhaabbatas haffalleeysee qara'ee rabbi faarfatee suuraa xixiqqoo qara'ee haga halkan walqixas salaatee waa hedduu adiifni jedhu jira duuba isinii ni dhabde ayyoon aishaan ni dhabde rasuulli dhaabata dheeresse idaahi deemee biraa dafee ittiin deebinee biraa dhabe jette halkan ammoo halkan silaa isii bira buluu qabu teemnan amma biyya halkanuma taraa kiyyallee masaanuun gaawaa hinaafsi hinaafin turri wanni isiin qalbii keeysatti duraa niyyattu ta biraa bira dabree jecha mataa keessa bu'e gara biraatiin osoo hajaan birallee qabattee isiini manuma sani taree jechatu qalbii keessa jiru oo achi dabreemi jettee aishaani lafa utaalteef yoo lafaa utaale ni barbaade jedhe lafaa utaaltee barbaaddee silaa mana dubartii dhayxee halkanii dhimbantu masjida seente amma mee basi duba kana keessa laala jette yoo isin masjida seente faizaahu waggas inni kunu raakicun rukuuca godha waan sanittuu hin jiru rasuul waan amma isin irraa shakkite sanittuu hin jiru akkanatti sujuuda keessa jira rasuulli kennaaya duuba أو ساجد تكي سجود كيس جرى راوت شكي يقول نجرى بكي سندمت فسمى يقول نجرى إني سجود سن كيست يوكر ركوع كيست سبحانك سقل قل ليس سقل قل ليس ربي وانسين إما اللر وبحمدك فاروت وجيني لا إله جبر من هك أن جبر من إنجير إلا أنت سمالي رسول جتلان أكستي رسول دعائي قد أتاوية وفي رواية الرواية بروكيسة فوقعت ني أرقمت يدي حركتي على بطني أوقو قدميه ميل إسا لماني كيسة أرقمت أكنا قبت سين دكنا مسجن إفان قبو أكنا مسوق قبت حركتي يتول لماني حركتي يدوقو ميل رسول بكميل نمار أوقاتتان ساكسي تائيغا جدو أتش كيسة أرقمت جد achi keessatti achi qabadhe jette aayyoon aishaan achi qabadhe rasuula jetti duuba wahu haala inni fil masjidi masjida keessatti taheeniya masjida keessa jedhe wahuma haala miilli isaa lamaan mansuubataani dhaabbamtuu taate miilli lamaanuu akkanatti dhaabbamtu duuba akkasitti dhaabee yoo sujuuda silaalachuu akkanatti dhaabatti dhaabanii akkanatti sujuuda akkasit achi keessa qabatte isin achi keessa qabatte miila lachuu gizee sujuudan ni dhadhaaban jechuu duuba wahuwa yaquulu inni ni jedha yeroo san ammallee waan achi keessa qabatte wuduuni rasuularraa hin banne duuba ayyoon aishaan tuquuf jecha salaata keessatti salaata keessatti jaartiin teesse tuquuf jecha wuduun hin badu laal wuduun hin banne jaartiin hin balleeysitu jechuu uduu eedaa namarra balleeysitu allahumma yaa allah inni aniin kun acuudhu siin tikfama siin sitti maganfadha biridaaka acuudhu ni maganfadha biridaaka jaalala tan teetin maganfadha min sakatika dallansuu teetirraa jedhe jaalaluma tan teetin tikfama min sakatika dallansuu tanteetirraa jedhe dallansuu ati natti dallanurraa jaalaluma tantee tanaan tikfama jedhe wabimucaafaatika nagayuma kan keetiin tikfama min cuquubatika ammallee qixaata keetirraa nagayuma kan keetinii tikfama jedhe nagaa keetin rabbina tiksi jedhaa qixaata keetirraa jedha jedhe waacuudu bika ammasiin tikfama minka jechuun azaaba kan keetirrallee simaan tikfama namni azaabarrallee na tiksu simaa kanaani minka simarraa tikfama azaaba keetirraa tikfama simaan na tiksi jedhaaya laa uxsii lakkaayee walitti hin qabu yookaan laa uxsii duuba lakkaayee walitti hin qabu sanaa'an faaruu calayka sirratti taate lakkaayee walitti qabuu hin dandayu rabbii kiyya كما أنت كما أثنيت أتي أكما أتين كن أثنيت فارستت على نفسك لبوت ترت أكما أتي فارستت أثنيت بها على نفسك أكما لبوت تتر بفهد أتي فارست سلت أولت لكاي ولستيك أبون دنديو ولستيك أبون دنديو رسول لك كان جد أجد تعيون عيشة يروسا يروسني akkana sujuuda keeysatti du'aa'ii tana kadhatu jira jedhe allahuma innii acuudu bika biridaaka min sakatika wabimucaafatika min cuquubatika وأعوذ بك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت أنت أتي كما أثنيتكم أتي فارس تلبوك يترت أكنا جد رسول سجودك يستجد راه مسلم مسلمي دوبا هاتي منا سدو اللين بلليستو دعائي تنان سجود كيستي كدأت اللين كراغ الأميجرة akkasuma gaayyoon aishaan achitti hin dhaamne hadiisa garii keessatti rifeensa mataa rasuulaa qabatte ammas deemetuma rasuulli bakka dhaqe dhaqee bishaan ifirra buusee dhiqatee dhufe jetteetuma rifeensa mataa akkana bishaan keessa barbaadde hinaaffaa bar nama mee masiida keessa jiru ka salaatu hamana namaan jira yaadu barti akkasitti rifeensa keessa dabarsiteetuma lallaaltee qaqqabattee akkanatti ambana dhiqateetuma xuluq jedhee dhufee amma asii sassalaata akkana nama rabbiif goggodha akka jedhan sani akkanatti qaqqabattee ilaaltee irraa waa takka illee dhabde irraa dhabne akkasitti sila aishaati in sodaatta an yaxiifa allahu wa rasuulahu rabbiif rasuulli si godda'an jechuu sodaatta haqa kan kee galgala kee sirraa dabsa rabbi na miidha nabiyyi isatu na miidha jettee ofirraa sodaattaa jedhee nabi muhammad salawaatu rabbii wasalaamuhu aleyh akkasii miti haalli hambiyoota akka atitti yaaddu saniimi yaa ayyoo aishaa jedhee rasuulli keenna salawaatu rabbii wasalaamuhu alayhi duuba amriin hinaaffa aga waan jabduu nabi muhammadittu jirtu beeka nabi muhammadittu waan jiru akka malee dubartii isii rasuulli kakateetuma bari takkatu dayma nyaachisa jedhanii magaalaa keessa dubbii gadhiisan maal ibaluu dayma nyaachiftiimi jedhaniituma nama isirra gadhihana gaarii nyaachisuuf dubartiin jaarsa hin feetu bar feetu duuba gurubatti ta'anii yoo inni isinitti ol seene akaltal magaafiira halakee ajuu nyaatte jedhaani uf uf hafuurri kee har'a kanama haraqee dhugee maas ajaa'u akka jedhan san marruu akkasidhaani jedhanii bar nabi muhammad ka hafuura isaa sahaaban karaa madiinaa kana yoo inni deemu ji'a tokko hafuurri akka nabi muhammad sabre ni beeytana isaa san hoo hafuurri kan kee kuni akka nama halakee ajuu nyaatee jiraa jedhaani jedhanii zalaala miinumaayyuu jedhee rasuulli daa'imaa fi gabritti illee haraami ofirratti godhe baatii takkarraa kakaate gale mashrabaafitti dallansiifte jechuu gaa dubartiin quba tokko dhaabde nabi muhammadu digdamii sagalitti yoo inni gale ammallee aishaan dubbiitti goote si ati soddoma nurraa kakatte digdamii sagalitti ceetee maa galta jetteen ammallee baraayyoo aisha aisha jiini gizee garii soddoma taha gizee garii digdamii sagal taha ji'uma dhumee gale malee waa duratti jecha duraan irraa kakadhe sani guutuu dhabee hin gallee jedheen nabi muhammad dubbiin duuba dubbii akkanaati rawaahu muslim kiisa tokkicha kana fidarra وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم sa'adiin ilma abbaa waqqaas kuni warra jannataan gammachiifamerraa inni tokko rabbi gocha isaa irraa haa jaalatuuti qaala nuun jedhe kunnaa taanee jirra jedhe gaafa tokko cinda rasuulillaahi sala allaahu alayhi wasalam rasuula rabbii biratti taanee jirra jedhe rasuula rabbii bira dawrii rasuula duruusa rasuula walitti qabnee isa bira jirra jedhe nu sahaabdonni faqaala ni jedhe rasuulli duuba darsii san keeysatti ayaa ajizu ahadukum sila ayaa ajizu ni dadhaba ahadukum tokkoon keeysan ni dadhaba ayyaksiba carraaqatuu ni dadhaba tokkoon keeysan ayyaksiba carraaqatuu ni dadhaba fi kulli yawmin cufa guyyaa keeysatti alfa hasanatin gaarii kuma takka carraaqatu tokkoon keeysan cufa guyyaa keeysa ni dadhabaa jedhee sahaabaa gaafate cufa guyyaa keessa gaarii kuma takka carraaqatu tokkoon keeysan ni dadhaba jedhee gaafii tana rasuulli sahaabatti dhiheesse yoo inni gaafii tana dhiheesse fasa'alahu rasuula gaafate saa'ilun gaafataan tokko minjula saa'ihi warra isa bira taa'urraa katahe tokko isa gaafate rasuuluma gaafate keeyfa yaksibu mee akkamin namni tokko carraaqatuu dandaya cufa guyyaa keeysa alfa hasanatin gaarii kuma takka akkamitti carraaqqatuu danda'aa guyyama tokko keessa guyyaan tokko guyyaa kumaa miti akkami gaarii kuma tokko namnummaan tokko carraaqqatuu dandaya jedhee ajaa'ibee gaafate saabdichi ajaa'ibee gaa hime inni gaarii ta baatan sana faga waan duudatti baatan yookaan waan biyya takkarraa biyya takka dhaqan ibaadaa akkanaa fa'a mataa keessatti sehuu mala qaala rasuulli ni jedheen yusabbixu subhaana allaahima jedha mi'ata tasbiihatan dhibbaa subhaana allaahima marrama dhibba subhaana allaah jedha yaa yusabbixu subhaana allaah jedha mi'ata tasbiihatini dhibbaa tasbiihaa subhaana allaah jedha yaa فيكتب له إساف قلمي فما ربي برتي ألف حسنة كم نقاري قلمي فما في الحسنة بعشر أمثالها جتشو سنتو لفجر كما أو يحط ويحط جتشو رواية برو أفتجرتي ويحط أمس نبو فما نهر فما عنه إسرنا ألف خطيئة kumni diliidhaa irraa harcaafamtiya diliin xixiqqoo kuma takkaa irraa buusan kuma takka ni galmeeffamaaf sawaabni kuma takka ammoo dilii xixiqqoo irraa buusan inni jaan dalage inni gurraan dalage inni waan tokko tokkoon dalage tan irraa buusa rawaahu muslim qaala alhumeydiyyu humeydiin akki jedhe humeydiini inni jedhamu tokko ka warra taabi'itootarraa huffaazarraa tahe ni jedheen kadhaa huwa fi kitaabi muslim kadhaa akkanumatti huwa hadiisni kun tahe fi kitaabi muslim kitaaba muslim keessatti akkanumatti dhufe jedhe akkamitti ou yuhaxxuu tanaan dhufe shakkiin dhufe jedhe وقال البرقاني برقاني أكدن ورواه شعبة شعبان إلما وردي عتكيوتا إني ni jedhe jedhe wa abuu awaana abbaan awaanallee ni jedhe wa yaxya alqaxaanu yaxya alqaxaanillee ni jedhe can muusa alladii rawaahu muslim muusarraa odeysanii alladii muusan sunuu rawaahu muslim ka muslim nuuf odeyse min jihatii karaa isaatiin kanuu odeyse muusa masanirraa fuudhanii faqaaluu jarrikum marruu ni jedhanii wayuhaxxu jedhanii bigayri alifin oowin jenni wayuhaxxu irraa buufama alfu khatii'aa jedhan oowin shakkiin hin jirtu duuba riwaayaan ta shakkii hin qabne tana fudhatamaa nama tasbiiha guyyaatti dhibba jedhe khayriin kumaa galmeeffamtee fi maasiyaan kumni xixiqqoon irraa buufamti duuba tokkoon keessan rasuulli sahaabota ni gaafate guyyaatti kana jechuu ni dadhaba gaafin maal taate duuba illee isin gaafadha من ذات أبو ربنا وعلى سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك